eri Nijmi Amerik. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishyirahamwe new generation ni ishyirahamwe ridaharanira inyungu rishyimikira kugwaruka mu burundi mu kuruha uburyo burufasha kuvamo imboneza muri kazoza iryo shyirahamwe ryashyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda n'umunani iryo shyirahamwe rishyimikira cyane cyane ku byerekeye gufasha abana bo mu ibarabara mu ntumbero yo gufasha abo bana mu buryo butandukanye ishyirahamwe new generation ryarashizeho umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe n'abo bana witwa imboneza fc waserukiye uburundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara cyabereye mu gisagara cya rio de janeiro mu gihugu cya brazil mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyabereye muri icyo gihugu nyene umugwi imboneza fc warangije mu kibanza cya kabiri utahira umudari w'umwakaka uwo mugwi uzosubira guserukira uburundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera i moscou ku mugwa mukuru w'uburusiya mu kwezi kwa gatanu kwimirije ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose kizobera muri icyo gihugu nyine kazoba akaryo kandi ko kuvugira uburenganzira bw'abana nk'uko byagenze mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muri brazil inyuma y'igikombe cy'isi yose cy'abana cyo mu gisagara cya rio de janeiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane harabaye ibiteramo ndangamico aho abana bava mu bihugu bitandukanye berekanye imico iranga ibihugu byabo harabaye n'ikoraniro ku burenganzira bw'abana bo mu ibarabara aho havugiwe agateka kabo n'ibihe vyoba vyavuye muri iryo koraniro ni ikihe abantu boba biteze ku mugwi imboneza fc muri uyu mwaka nibihe ishyirahamwe new generation ryashitseko mu burundi kuva riserukiye uburundi mu gikombe c'abana bo mw'ibarabara co mu gisagara ca rio de janeiro muri brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye landry gakuba ajejwe gutangaza amakuru mu ishyirahamwe new generation tutarambiranye umutumire wacu waramutse
maramutse nashaka gukosora gatoyi ni naho imana gizo nasurukira imbere y'amategeko new generation ariko turi kumwe kandi narandi hano
yego mwo tubwira icyo mwiteze ku byerekeye no kugenda muri ko muritegura kuri uwo mugwi imboneza efuse
ego nk'uko twabikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane naho bitari byoroshye ko ubwo aribwo bwa mbere ishyirahamwe ryacu rigiye muri iryo higanwa ry'isi yose n'ubu tuba twitegura tumaze igihe twitegura ko twamenye kare yuko umugwi wacu uzoserukira burundi na kano karere muri iryo higanwa rizobera moscou ni ukuvuga ngo twararonse umwanya ukwiye wo gushobora kwimenyereza gusumba uko twabigize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ariko kandi kubera ko hariho abariko baramenyereza bari bagiye muri iryo higanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muri brazil biroroshye cyane ko abana bazi neza ingene bizogenda rero twiteguye naho hakiriho tumwe tumenye twe turatunganya kugira ngo umugore wacu ugende wikwica ariko harabaye kwitegura neza ariko nk'uko atari ihiganwa ry'umupira w'amaguru gusa turafata n'umwanya wo kubategura mu bijyanye ingene bashikiriza ibyiyumviro ingene bavuga ku bijyanye n'agateka k'abandi bana baraba mu ibarabara ariko kandi cyane cyane no kwerekana akaranga k'igihugu kwerekana imico y'uburundi
mufatiye ku ihiganwa ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane i rio de janiro mwavuze ko atari uwo mupira gusa ku bindi byiyongera ko hariho nk'ibyo biteramo byabaye ndangamico n'ikoraniro ryabaye n'ibihe byaba byavuye muri iryo koraniro icyo gihe
ibyavuye muri iryo koraniro ni ahanini ni uko twaciye ubwa mbere hoho duterwa iteka yuko ishyirahamwe ryacu rya new generation hamwe n'indi shyirahamwe ryo mu gihugu cya brezil tugenda ku cyicaro shyirahamwe mpuzamakungu nations uni geneve cyane cyane kubona n'urwego rushinzwe n'agateka kazina muntu kugira ngo dusabe yuko abana bamwe barabara baronka itegeko ryabo ryiharije ribakingira icyo twita general comment ibyo rero twarabonye mu mwaka uheze iryo tegeko cyangwa ako gace k'itegeko gaha gasaba yuko abana bamwe barabara babitaho mu buryo bwiharije ryaremejwe bikaba muri kino gihe ariko baraba ingene bidashobora gushikiriza kugira ngo ibihugu bishobore kubishyira mu ngiro icyo ni kimwe mu bintu bidasanzwe byavuye cyane cyane muri iryo higanwa n'uko uburundi bwaserukiye ayo yandi mashyirahamwe ikindi ni uko natwe tugarutse twace tubandanya ibikorwa byo guhimiriza urwaruka mu gihugu kugira ngo cyane cyane n'abatari abana barabara bumve agaciro umwana w'umurundi afite kuko ashobora gushika kure agashobora gutera imbere mu byo ariko arakora byose ari inkino cyangwa ibindi aho twagize ibitaramo bitandukanye twagize kuri santire jene kamenge urwaruka ruri hafi mu bihumbi bitatu baje barumviriza abana bari bavuye muri brezil barafata umwanya wo kubashikiriza impanuro zijyanye n'ingene urwaruka bwo kwigenza hariho igitaramo twakoze hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru twakoreye mu gisagara cya bubanza aho urwaruka rushyira hafi ibihumbi umunani baje kuri stade abo bari bavuye muri brezil bagafata umwanya wo kubaha impanuro bababwira ku bijyanye n'imyifato nziza bakwiye kugira no kugira indoto za kazoza twabikoreye ku kibuga cy'umupira imuyinga twabanaje tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu aho abo bana baguma bariko baratanga akore bavuga bati birashoboka yuko umuntu arota gushika kure naho yaraciye mu ngorane naho yarahuye n'ingorane nk'abana babaye mu ibarabara agashobora gushika kure ibyo byari bimwe mu bikorwa byagiye birakorwa cyane cyane no mu gihe mu gihugu hariko haraca ibihe bitoroshe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo mugwi waciye ukorana n'indi migwi y'umupira kugira ngo baze barahuza urwaruka rwari rwatandukanijwe n'ibibazo byariho muri icyo gihe mu bya politiki kugira ngo bakine umupira ariko urako bari babamenyereye nk'abantu baje baserukiye igihugu urwaruka rwarabitaho mu mice yose bigatuma habaho no guhuza urwaruka rwari kuraca mu kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ego tugarutse ku kugene muri ko umwitegurira icyo gikombe cy'uno mwaka cyo mu kwezi kuza mu gikombe cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane rio de janeiro mwatahiye ikidari umudari w'umwaka ka mwibaza abakinnyi mwari mufise icyo gihe nibo benshi muri bo muzojana cyangwa mufise abandi bashasha mu gihe muri ko mwitegura
kubera ko ikintu cy'imyaka ni ikintu bashyira imbere cyane kirazira ko turenze imyaka cumi n'itandatu n'igice rero urumva abari barihari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubu baramaze kurenza iyo myaka ubu rero tuba dufise abashasha bakiri bato baza bagiye gukina ariko kandi hazaba ari umwe gusa yari muto cyane yariwe mutoyi rwose mu bari bagiye muri brezil adashobora kugenda guserukira abari bagiye muri brezil bakagenda bajyanye n'uwo mugwi ariko abandi bose bazaba ari bashasha ariko nabo nyiraho umwanya ukwiye kwimenyereza kandi bazi yuko bafite n'intumbero ko binashobotse baza n'igikombe kubera ko babona ko umengo bariteguye mu buryo buhagije ikindi nacyo ni uko abashinzwe gutegura urwo rukino banasije gutera iteka new generation kugira ngo umwe mu bari bagiye guserukira burundi muri iryo higanwa ari we ronse n'icyo bita ikirato cy'inzahabu cyangwa yabaye umukinnyi mwiza mu kwinjiza mu igori azogenda nawe nyine atumiwe mu buryo bwiharije nk'userukira abandi bana uvuga kuvugira abandi hariho abaje bava mu bihugu nka brezil na pakistan n'uburundi bazaba bagiye nk'abambasaderi bagiye guserukira abandi bana naho bari bagiye muri brezil mu mwaka w'ibihumbi na cumi na cumi na kane rero umugwi ni bashasha ariko hazo harimwo umwe gusa yageze kuba yagiye mbwari umwana cyane igihe bagenda bakina muri brezil icyo gikombe kiba gute gitunganijwe gute izo nkino zimeze gute
muri uyu mwaka bagiye batwaye mu mugwi wo gutegura icyo gikombe twagize inama mu imosku mu mwaka uheze two turategura ingene igikombe cogenda hari twasanze byaba bikenewe yuko haba guhimiriza cyane imigwi y'abigeme kugira ngo ishobore kuja muri iryo higanwa urebe hazoba hariyo imigwi cumi n'ibiri y'abahungu n'imigwi cumi n'ibiri y'abigeme bazavuye mu bindi bihugu bitandukanye ariko igihugu kimwe cyose gitwara abahungu cyangwa kigatwara abakobwa ikindi ni uko hazoba gushyira ingufu cyane mu cyo twavuga conference cyangwa aho urwaruka ruzoronkera akaryo ko gushikiriza ibyiyumviro byabo mu bijyanye n'agateka k'abana cyane cyane mu guharanira ko kubahiriza ubuzima bw'abana baba mu ibarabara cyane cyane turabye mu bihugu bimwe bimwe usanga bitoroshe abo bana usanga batotezwa ugasanga nta nyishyu ariko baratorerwa rero havuga ko urwaruka rutandukanye bazaba bagiye muri iryo higanwa badushikiriza ibyo byiyumviro muri iyo nama izo ari inama ikomeye ihujije urwa rwaruka ariko kandi bazaba batumwemo n'abandi bategetsi kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo ikindi ikazuba ari ugushikiriza rero imico kama abana bamaze iminsi bitegura mu ntambo kugira ngo bakoresheje imico yabo b'igihugu byabo nabo nyine bashobore guhuriza hamwe n'abandi bavuye mu yandi mahanga hanyuma baronka uburyo bwo kwiyegisitirima uburyo bwo kuvuga bakoresheje tugenegene
mwese hamwe muzogenda mungana iki
hazogenda umugwi w'abantu cumi cumi na babiri bazogenda kubera ko umugwi imigwi ikirari barimo abakinnyi bakeyi si imigwi nk'uyu tumenyereye w'abantu bakuze kubera ko bakina mu kibuga gitoyi kuko ni umugwi w'abana bari munsi y'imyaka cumi cumi n'indwi
mu myiteguro muribaza ko mwiteguye bihagije mu gihe hasigaye umwanya muto
twaragerageje ku bituraba ariko haracyariho byinshi tutaraheza gutunganya kuko haba ari uburyo bukenewe tutashoboye kuronka muri kino gihe cyane cyane nk'umwaka wa bibiri na cumi na kane twashoboye kubaronkera aho baja muri lokale bamara iminsi bimenyereza bari hamwe babana hamwe ariko uburyo ntibwadukundiye muri kino gihe ntibirarengerana tuba turifuza ko binashobotse niba ari iminsi itatu cyangwa ine ya nyuma tworonka uburyo twobikora ikindi haba hariho ibintu bijyanye na n'utundi tuntu bagenda bitwaje turengeye gusa kuba bafite amatike cyangwa ibyo bambara mu gihe bagenda gukina hariya tutaratunganya turaronka neza tuba turagerageza kuraba abantu batandukanye bagize atunga muri kino gisagara bashobora kuraba icyo yoterere hari bamaze kutwemera ko bashobora gushyigikira ariko mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu bijyanye n'ibyo by'imico n'ibyiyumviro byo gushyikiriza twarafashe umwanya wo kubategura
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc reka tuje ku mirongo ya telefone dufise innocent uratwumva yego ufise ikibazo canke intererano yego ako mwoshobora kwigira iruhande kuko ijwi ntiryumvikana neza
ikibazo nari mfite cyo gitekerezo ni iki nuko bumvise ngo ngo ni abana bo mu ibarabara bazokena hazokena abana bo mu ibarabara canke hazokena abana bafite imyaka zingahe rero cyo kubona benshi basaba bagiye mu mabarabara atazi ko bafite yateranijwemo canke iyo myimenyerezo barayigira bihagije canke kubona atakigo na kimwe bafite ikintu cyo kibazo na leta kuko ukirinda guca nk'ubumenyi rwanda baba abana bato bato bisaba ko kugira nk'imyimenyerezo nka cyane cyane ukaba icyo mantenema rero ukora amateka ya mantenema avuye
reka mumwishure
ijambo cyose bashobora kwibutsa yuko abagenda muri izo higanwa si abana baba bakirara mu ibarabara bakibayeyo mu ibarabara ni abana baba barabayeyo bakamarayo imyaka hanyuma bakaba bari mu mashyirahamwe ariko arabafasha rero ku bw'ibyo hasanzwe hariho berekana yuko iryo shyirahamwe ahanini batora ishyirahamwe bashimye ibyo ibyo riba ryarakoze bagashima n'ingene ryakoresheje umupira kugira ngo habe kumenyekanisha ibyiyumviro byabo rero twebwe abana na abana tumaze igihe turebye usanga mu bana bazogenda nta mwana ari munsi y'umwaka amaze mu ishyirahamwe ryacu mugabo baba barabaye mu ibarabara icyo nicyo cya mbere dushimikira ko si abana dutora mu miryango si abana b'imfubyi gusa ni umwana aba yaramaze igihe kitari munsi y'umwaka aba mu ibarabara hanyuma akaza mu ishyirahamwe ryacu hanyuma tukamwakira ku bw'ibyo agakurikirana imyimenyerezo basanzwe bafite imyimenyerezo gatatu mu ndwi aho ku wa kabiri ku wa kane ku wa gatandatu n'igihe turi turitegurira amahiganwa abo bana baritegura ku bw'ibyo rero bararonse akaryo keza ko kwitegura ariho kandi bamara kwarakira n'amamaci hamwe n'abandi bana bakiri mu ibarabara kugira ngo bamenye n'ibyiyumviro byabo bashobora kuzoshikiriza igihe bazogenda
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro murisanga nibihe ishyirahamwe ryanyu new generation imaze gushyika ko mu burundi kuva riserukiye uburundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya rio de janeiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
ibyo tumaze gushyika ko ni ibitari bike kubera ko ishyirahamwe ryacu risanzwe rifite imigambi nyamukuru itatu dukorera ko umugambi wa mbere ni ujyanye no kugaragaza gufasha abantu kumenya ingene cyane cyane uguharuka ingene bakwiye kwigenza mu gutegura akaza keza kabo icyo dushimikira ko twebwe ni ukubwira umuntu wese akiri muto y'uko nawe bavukiye mu burundi nawe baba mu ibarabara nawe baciye mu ngorane zitandukanye ko hariho ibyizigiro ashobora gushyika kure agatera imbere rero turakora ibikorwa byo kugerageza kwegera urwaruka mu makurebe yacu ya generation asanzwe ari mu makomine atandukanye mu mashuri aho dusanzwe dukorera turetse gusa ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara icyo navuga twashyitse ko gifatika cyane ko ari ubwo tushobora kumvikana n'abashinzwe gisagara kugira ngo batwemerere kuha impapuro z'amavuko abana baba mu ibarabara baciye mu ibarabara batigeze bandikishwa hamba bakaronka impapuro z'amavuko kuko abantu barabivuga kuva kera yuko ari uburenganzira bwabo ariko ugasanga ni gake abo bana baronka izo mpapuro ubu rero twebwe turafise abana abo tureze n'abandi bakiri mu ibarabara twarondereye izo mpapuro uwo munsi bemewe nk'abenegihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose abandi bakabana turabafasha kubarondera amakarangamuntu kugira ngo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ikindi ni ibyo dusanzwe ukora byo gusubiza abana ku mashuri muri kino gihe dufite abana bashika mirongo indwi na batanu mu mugwi twasubize ku ishuri abana biga umunsi bafite aho baba bari ku mashuri tugerageza kubaha akaryo ko kwiga amashuri meza bashoboza gutera imbere cyane kugira ngo bashobore gushika kure twarashyizeho icyo twise ikigega cyo gufasha abashaka gushika muri kaminuza ko mu mugwi w'abana baje muri new generation haciye imyaka itari munsi ya cumi n'itanu bamwe ariko baratangura kwinjira muri kaminuza ubu rero turafise abana bari muri kaminuza bavuye mu ibarabara tujya turashyiraho uburyo bw'ingano bashobora kuronka amafaranga yitwa ko ari nk'ingurane kugira ngo bashobore kugenda muri iniverisite kandi bazoyasubize bafasha abandi bana batoya babo turafise n'igisata cyo kwigisha ibyo twita entrepreneuria ingene bashobora kugira ibikorwa bito bito bakora byo kwiteza imbere aho tubigisha dukoresheje uburyo bumva busanzwe tuba dufite umugwi w'abana mirongo ibiri na batanu bari bamaze iminsi ngaha baba mu ibarabara bakiri mu ibarabara ariko baza kuri ku kigo iwacu bigishwa ingene bogira imigambi mito mito yo gushobora kwiteza imbere hanyuma tukabafasha muri microfinance kugira ngo bashobore kuronka umutahe muto yo gushobora gutangura kwiteza imbere ariko atari bimwe by'imfashanyo zo gutanga kugira ngo ejo ntibacagenda bisesagure bumve ko byarangiye bumve by'ukuri ko bafise ingene bashobora kubisubiza hari ibikorwa nk'ibyo rero dusanzwe ukora n'ibyo tuba dusanzwe ukora iminsi yose bijanye no gukurikirana abana bazamu ibarabara ariko kandi no guharuka muri rusange biciye ma club ya generation yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Thierry Thierry uratwumva
amahoro neza Fidel amahoro watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ndi ahishakiye mu ndamukiriza abatumire ndi Bujumbura mu Burundi yego ufise ikibazo canke intererano
kakumbure manje ntangura nkedo bantu ndanabashimira kutsimbiro ciza bagize kuko leta y'u Burundi kenshi bikeneye abantu bayishigikira ariko kandi bano bantu nk'aba n'abantu beza nizera ko leta yari ikwiye kugira icyo ikoze nimba itagifashije naco gituma nagomba ngire ko mbaza abo bantu mbere yo gutangura ivyo byose bari bafise uburyo bashoboye gukoresha ko abana nimba bajanye kubateguza gukina bakabwiza kuba bafise ibintu bashobora kubafashisha byo kwihembuza cyangwa ibindi hari abantu baba barabafashije kuronka imfashanyo za mbere bashobora gukoresha bagira bafashe no guharuka hanyuma fidele numvirije bano bantu bariko baratubwira batubwiye imigambi myiza kandi myinshi cyane jewe nayishimye ahanje ariko nagomba ndababaze bobo bagitangura bari bafise intumberi yahe ariko iyo bija hose nibaza ko intumbero bari bafise yari intumbero yo kugira ngo ugwaruka rubaye mwibarabara no munsi rugabanuke none baravye uyu munsi eh, turumva ko leta bamwe iriko irabakura mwibarabara baravye uyu munsi ibitigiri biri mwibarabara babona barakoze ikintu giko canke babona ko ibitigiri byari bihari icyo gihe n'uwo munsi barabona ko koko babyishimiye ko biriko biragabanuka hanyuma nagomba ndababaza akandi kantu mbere yo kuja muri iryo higanwa ibyo arivyo byose boba barahiganye cyangwa baraciye ahandi hantu babona ibintu byose bagiye barakora muri rusange nta mitego bagiye barabona yagiye irababangamira nk'intambamyi kubera ko tumenyereye ibintu mwe n'ibibije abantu batangura kuyumvira icyo bigamije nyamukuru kubera ko ko ahanini haba harimo gwaruka hanyuma jewe nagomba ndangize ndabatera intege ndabatera intege cyane kubera ko kenshi dukunze kubona ugwaruka gwibwiriza ukabona amashyirahamwe nk'aya aja hamwe hanyuma agakora ibintu nk'ibi jewe ndabatera intege ni uko murakoze cyane fideli murakoze cyane mumwishure diodone
ku kibazo cya mbere um, yabajije uburyo uh, nta buryo twari dusanganye busanzwe buri ngaho bwo gushobora gutuma dutunganya iri- iri higanwa ngo dutware abana mu- uh, muri iri higanwa rya rya moscou ariko kandi uh, turagerageza kwirinda kugira ngo mu buryo bwose turondera uh, ntiduhave dusanga kumbure twataye intumbero dusanzwe dufite mu ishyirahamwe ryacu nicyo gituma uh, novuga mirongo icenda ku ijana y'uburyo buzotuma umu- umugwi wacu ushobora kugenda muri iryo higanwa uh, uva mu bagenzi batanga intererano haba abagenzi dufite hirya no hino mu mu bihugu bitandukanye haba n'abantu bakunda ishyirahamwe ryacu ngaha baba uh, ku giti cyabo ariko uh, turirinda cyane rimwe rimwe gufata uburyo buvuye ku mashyirahamwe canke uh, mu bantu cane cane baba bafise ibikorwa bijanye vya politike kubera ko ishyirahamwe ryacu kuva dutangura tumaze imyaka ishika mirongo ibiri twaririnze kwivanga mu bijanye vya politike imana iradufasha gushika n'uyu munsi Ah, biradu- kubyo intumbero yacu ni gufasha urwaruka rwose kugira ngo rushobore gutera imbere rero ah, uburyo ahanini bwavuye ku nterano z'abantu batandukanye twagiye turaterereza cyane cyane abagenzi dufise hanze y'igihugu usanga ah, ariho nk'amashyirahamwe ashobora kuvuga ati turashobora gutera intererano mugabo atazindi nyungu tuzi ko bafise eh, ku bijyanye n'ibizo bariko birakoreka Ah, ku bijyanye na leta ira- itworohereza mu bijyanye n'ibisabwa ah, haba ubushikiranganji bw'urwaruka ah, canke abashinzwe kuturonsa impapuro ah, baratworohereza kugira ngo dushobore kuronka impapuro bitatugoye ah, kandi turabishima cane ko gushika ah, n'ubu u- usanga ah, bitworohereza ariko mu bijyanye mu buryo bw'amafaranga ah, nta buryo bw'amafaranga tu- twaba twararonse muri leta kandi siko babutwima canke tutabisavye ariko um, tu- nti- si- ahanini twagomba kugerageza kugerageza uburyo bwose gukoresha ubwo dusanzwe dufise ariko kandi n'uyu munsi urashobora guterera turacyafise akaryo gushobora kubikora ku bijyanye n'igihe twatangura ishyirahamwe eh, haciye imyaka eh, ishyirahamwe ryacu ryatanguye imyaka mirongo icyenda n'umunani niho ryatangurira ku buryo mugaragaro dukora twaciye mu bihe byinshi bitoroshe ariko icyadushoboje eh, kwari uko twari dufite intumbero y'ubwo tuzana ugaruka gutegura akazuza keza no kubahi- no kubafasha kuba imboneza mu buzima bwabo rero um, intumbero yacu haba kuba nabo mwibarabara ntituri si imfashanyo tu- kugira ngo dufashe abana bagowe intumbero yacu ni ukubwira umwana ari mwibarabara ko hariho ibyizigiro ah, hanyuma akagira ibyo byizigiro ukamwereka ingene yashobora kuva mu buzima bugoye yaciyemwo agashobora gushika kure benshi mu barongozi n'uyu munsi b'ishyirahamwe ryacu n'urongoye icyo gisata cyose cy'abana bo mwibarabara ni umwana yahoze aba mwibarabara ubu ni umukozi w'ishyirahamwe niwe birongoye yari yagiye kubaserukira mu bwongereza mu bihugu bitandukanye Ah, ni abana bafite kazoza mugabo ah, bivuye kuko batahuye ko batategereza kuba amabibazo y'uko bagowe rero ishyirahamwe ryacu intumbero dufise ni ukubabwira ngo ha- birashoboka kandi ntidukunda ibintu bijyanye no kumenya ngo ni imfashanyo gusa ni uko umuntu agaburira abana nk'abariko barasega bagowe ariko kubabwira ati murashoboye murafite kazoza murashobora kwiteza imbere mu buzima bwanyu ko twabikoze kuva muri iyo myaka yose abana bashika hafi amajana atandatu baraciye mu ishyirahamwe ryacu bariga amashure abandi ba- ubu bamwe ba- nibo bakora ibikorwa mu ishyirahamwe abandi barubatse ibyabo ah, ariko dushimikira cyane cyane kumvisha ko ari bo nyene bagiye kuvyikorera ku ntambamyi tugenda turahura nazo ntizobura intambamyi novuga iza ya mbere n'iy'uburyo bizo ni uko usanga hari igihe usanga tugomba gukora ibintu byinshi ariko tukagira uburyo butari bwinshi cyane ugasanga tubaye buje gukora bike kandi twari gushobora byinshi ikindi nicyo kijyanye n'ibijyanye n'ibya politike usanga hari abantu baba baza bakakubwira bati byaba byiza dukoranye n'ibi dufashanyije n'ibi hanyuma ubabwiye yuko bidashoboka mu mice yose ugasanga abantu yumvire yuko umengo wigize sindabibazwa ariko twebwe nicyo twiyemeje kutivanga kutinjira mu bintu byo konona intumbero dufise naho tutashobora kureka kutavuga igihe hari ikintu kitagenze neza rero zari zimwe mu ntambwe twagiye turahura nazo ariko turashima imana aho tugeze uyu munsi ibikorwa twagiye turakora biriko birabandanya bitera imbere murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone reo kargo aduteye akamo reo kargo uratwumva
ndabumva cyane mwiriwe neza ngaho ku ijwi ry'amerika mundamukirize n'umutumire mwiriwe arabumva muhamagaye murihe
yego jewe ubu turi ko tuvugana ndi mu ntara ya karusi muri komine ya gisaramuka yego ufise ikibazo canke icyiyumviro
yego cyane cyane nari mfise akabazo gatoya ariko reka mpere ku ciyumviro ntangure ntera intege uwo yaje avugira iryo shyirahamwe rya new generation na cyane cyane yuko ari iryo shyirahamwe ririko rirafasha cyane mu kugwaruka ugwaruka ruri mw'ibarabara rubereka akazoza keza ariko ngerageje kumubaza akabazo gatoyi aha yaraba uko ingorane ugwaruka mu Burundi dufise muri rusange turetse tukaba turajya kubw'umwihariko ku byerekeye ugwaruka rwo mu ibarabara arabona yuko uwo mwizero ariko aragerageza guha ugwaruka ushoboka turabye ibihe igihugu cyacu usanga kirimwo na cyane cyane by'ubukene cyanke ku ku bintu byerekeye politike usanga iri ngaha mu Burundi ko tubona ko ugwaruka tubona turi mu mu njyahe tutabona neza ko akazoza kacu gafashwe ariko ikintu je nobona hasa n'umushyigikira cyane ni uko kuntu abana baza baragerageza abo bana bamwibarabara akabatwara mu nkino kandi ndumva yuko babyifatamo neza bakazana n'imidari ariko iki cya gitera amakenga kubera iki urundi rwarukana cyane cyane usanga rufashwe na leta nko mu guserukiragihugu wowe udashobora kuzana n'ikintu na kimwe cyerekana mu byerekeye inkino bikaba ari nk'ibintu tudashobora gusa nk'abatahura cyane ariko nizere yuko iryo shyirahamwe new generation ryogerageza rigakorana na leta rikabereka uburyo bariko barakoramo n'ukuntu bobo bashobora kuza barereka ugwaruka uko bovyifatamwo kugira ngo natwe dushobore gutera imbere murakoze ngaho ku ijwi rya amerika murakoze umwishure tuyodone
cyane bwa mbere nashaka hari ikibazo ntanishyuye neza kijyanye n'igitigiri kigenda kigabanuka by'ukuri sinavuga ko igitigiri cy'abana mw'ibarabara cyo kiragabanuka cyane kubera ibikorwa two turakora kuko impamvu ziva ari nyinshi muri kino gihe usigaye usanga naho tugerageza gufasha bamwe ariko ku bw'ubukene ku bw'ibibazo bitandukanye usanga bariko baragenda bagwira bamwe bakaza ku bw'ingeso ugasanga kubera ko bakenye cyangwa babuze ababyeyi mugabo ugasanga kubera ko ata muntu hari ariko arababuza kuguma baza mw'ibarabara ugasanga babaye benshi rero kubw'ibyo haracyari icyo kibazo kiracyari kinini ariko nibaza ko umwe wese yokora ibyo ashoboye ahageza niba ashobora gufasha abashoboye nk'uko twe tugerageza aho tugeza nibaza yuko dushobora kugerageza kureba ingene icyo kibazo tutorerwa umuti ariko gitegereza gutorerwa umuti n'abantu bose cyane cyane mu ngingo ziba zivuye mu bafata ingingo mu butegetsi mu gutunganya ubuzima bw'igihugu bagerageje gukora n'amashyirahamwe amaze kwerekana yuko hari icyo yashyize ko mu byo gufasha abana kuri icyo uwo mugenzi wanjye nawe avuze ishyirahamwe rya generation si iry'abana bo mw'ibarabara gusa ni ishyirahamwe ko murizi rifasha ugaruka muri rusange cyane cyane ku kwiyumvira gutegura akazi keza kabo kimwe mu bintu tugomba kugaruka ko cyane ni uko mu kubera imboneza abandi mu gwaruka tutakwirinda gutakaza umwanya twidoga no kwama tuko turavuga ngo tubujijwe gutera imbere n'abandi cyangwa n'ibi na birya bidakozwe muri politiki cyangwa n'ahariya nibaza yuko umwanya mwinshi ugwaruka ruta mu gukurikira abantu biteze ko aribo bababera inyishu z'ibyo bakeneye mu buzima bwabo ariko umuntu ari nk'uko wambwiye ari karuzi umuntu yabyutse mu gitondo akiyumvira agenda kurima umurima wiwe imvura ntireka kugwa ngo ni ukubera ko ari mu burundi ntareka kwimbura ngo ni ukubera ko kumbure politiki itameze neza cyangwa bitagenze uku cyangwa kuriya nibaza yuko urwaruka rugeze mu gihe aho bateka gutakaza umwanya mu kurindira ibizokorwa hirya no hino ariko bonyine bakaja mu migwi mito bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere bagateza imbere ubutunzi bu- imana yaduhaye bagashobora kugerageza n'aho biba bitoroshe mugabo bakagerageza gutera intambuko rero ibyo kuguma umuntu avuga kwidoga ntibikunda canke bipfiriye hariya bikunda gu- kuva cyane cyane mu migwi y'urwaruka rwiruka inyuma gusa abanyepolitiki mugasanga nta mwanya bafashe wo kwiyumvira ingene biteza imbere hari sinema twagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu matora mu ishami rya new generation yitwa ngo iyo menya aho rwaruka rwakurikiye mu bijyanye n'ibya politiki bazi baricuza mu nyuma bavuga bati iyo menya sinari gukora ibi canke biriya rero ni byiza kwirinda iyo menya urwaruka ru- ushoboye ahageza akoresha amaboko akoresha ubwenge eh, naho bitoroshe ariko eh, arashobora gutera imbere ndorangiza mvuga nti kuri ico o, ishyirahamwe ryacu twebwe icyo tugerageza ntitugenda gutanga ibyigwa turiko turigisha abari mu butegetsi cyangwa muri politiki ariko tugerageza ku- gutanga akarorero mu byo dukora tukavuga tuti niba dufashije urwo rwaruka ruke rugahindura ingene rwiyumvira rugateza imbere igihugu rugashika ahantu kure ah, abantu batokibaje ko boshika kumbure bizotanga icyitegererezo no kubazi mu- mu ntwaro bagashobora kubikorera ko bagashobora guteza imbere ah, urundi rwaruka basanzwe barongoye rero ntaho tugeza gutanga akarorero kandi baza yuko ah, muri iyi myaka tumaze dukora twagerageje kandi hariho ibintu bifatika biboneka tumaze gukora murakoze uh, erize kandi dufite erize ku murongo wa telefone erize uratwumva
amahoro ku gihugu amerika yego watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni ngenda kuri yo eh, mu gisagara cya bujumbura yego ufise icyiyumviro cyangwa intererano cyangwa ikibazo Yego, nagira- eh, nagira mbanze nkeze eh, uyu mutumbire kuri iryo shyirahamwe kuko n'ubumenga ni ishyirahamwe rikwiye- rikwiwe gukezwa ku bikorwa bya- eh, ryakoze Eh, unarabye n'igihe ryatanguriye kuko nabonye umenga ryatanguye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani byari ibihe bitoroshe habonetse imfubyi nyinshi kandi eh, novuga ati bitari na byiza mu bijyanye n'umutekano ariko bo bo baritanga baza gufasha urwaruka rwari ruhejeje kubura ababo ruri mu ibarabara rutagira ikirufasha ego uyo mu- eh, imana nibahezagire ariko nagoma ndamubaze mbega arabye urwaruka ba- bakiriye muri ibyo bihe bya mirongo icyenda n'urwaruka bariko barakira ubu barabye ibyiyumviro rufise babona yuko ibyiyumviro ari bimwe- ari bimwe ni ikibazo kijyanye n'inyigisho batanga nko mu mirongo icyenda nimba ibyiyumviro atari bimwe baba barahinduye ibyiyumviro eh, inyigisho babaha nimba ibyiyumviro atari bimwe n'inyigisho si- ntabwo zitegereza kuba zimwe hama ikindi nagumana mubaza ati mbega boba bakorera he ego kugira urumva ko ari abantu bakora ibintu byiza umuntu arashobora no kubagendera akabasaba n'impanuro zitandukanye ego nico murakoze murakoze mumwishure
Eh, ku bijyanye n'ibihe ibihe byari bitandukanye niko ariko ah, kandi ahandi naho nyine ugasanga n'ibyatuma abana baja mu ibarabara byari bitandukanye hariho abana baja mu ibarabara kubera ko babaye imfubyi ku bw'intambara mu myaka ya mirongo icenda uyu munsi bamwe benshi mu turiko turafasha muri kino gihe dushimikira ku bana usanga abamama babo ba- ba- babibungenze eh, batari babiteguriye cane canke bafashwe ku nguvu ugasanga umwana aravutse eh, eh, nyina ntashaka kumubona kubera ko amwibutsa ibihe bigoye yaciyemwo se ntamwemera ugasanga bamutaye ngahamwe baranta n'izina afise eh, hariho eh, n'umwe mu bana bazogenda mu- mu- mu- mu- muri iri higanwa ryo mu ry'imosku twamutoye ahatswe kwicwa n'umubyeyi wiwe kubera ko atashaka kumubona kubera amwibutsa ibikomere yari yahuye nabyo hanyuma turamutabaranza mu ishyirahamwe uyu munsi ariko atera imbere mu mashuri ariko ara- ara- arashika kure rero ah, im- iri- imvo zituma baza mu ibarabara zari zitandukanye mirongo icyenda n'umunani n'uyu munsi ariko iki- inyigisho twe dufite ni imwe inyigisho ntigeze ihinduka kandi ntizokigera ihinduka inyigisho niyo ku- kubazana gutahura yuko umuntu wese imana yamuremye imufitiye umugambi naho wavukiye ku babyeyi batagukunda naho woba wisanze uri imfubyi naho woba waba wisanze ababyeyi bapfuye uko uriho uri umuntu imana yakuremye igufitiye umugambi kandi ah, yuko uri nyinshi y'ibibazo mu gihe cyawe rero tubazana gutahura yuko naho bakwita umwana wo mu ibarabara ntiwabyara no mu ibarabara niva n'ibarabara uri nyinshi y'ibibazo ni gute umenya ingabire zawe n'ubwenge bwawe dukoreshe kugira ngo ugire icyo umariye abandi ah, no ku- ah, no gushobora guteza imbere igihugu n'aho ubaye inyigisho yacu igarukira cyane cyane gushimikira kuvuga ngo umuntu wese arafise icyo cyamariye abandi kandi abantu bose baramukeneye ku bw'ibyo ni byiza ko amenya ingabire yiwe ngo ashobore kuyikoresha ku bw'abandi icyo cy'igabanyamukuru dutanga kuri abo bana no ku rundi rwaruka rwose kandi ntikiza kugera gihinduka kuko ntituza kubasigurira ibijyanye n'ibihe bya politiki bya kahise ibyo tuba two tubashimikirako tujye tubereka imbere muri kazoza ko twibaza ko kimwe mu bibazo urwaruka rw'uburundi rufise ni ukuraba cyane inyuma nama nkunda gucokoza ndiko ndabigisha nkababwira nti yaba umuntu yo haye abana b'abarundi gukora imodoka retroviseur yabaye niniya gusumba parabrise kubera ko buraba cyane inyuma gusumba uko baraba imbere kubw'ivyo rero tuvuga twereka tubazane kubona cyane imbere muri kazoza kurota binini kwiyumvira gushika kure mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twatwaye abari bagiye kuhiganwa mu buryo bwo kwiruka muri brezil naho nyene uwabaye ronse umudari w'inzahabu wa mbere yari umurundi byari biryoshe kubona umwana twatoye kuri place d'independance ahagaze bariko avuze indirimbo y'uburundi afite idarapo ry'uburundi yabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'isi yose mu kwirukanka mu buryo bw'amaguru muri brezil byari biryoshe kubona yuko bishoboka ko umwana yari yatawe n'izina rye twari muhaye ko ntiyari azi n'amazina yiwe uyu munsi ashobora guserukira igihugu kuri urwo rwego rero inyigisho twebwe ntigeze ihinduka kandi izoguma ari inyigisho imwe naho ibyatumye baza mu ibarabara biba bitandukanye
jackson nawe nyine araduteye akamo jackson uratwumva
ego ndabumva watubwira irindi zina uhamagaye uriye
ego ndahamagaye ndi muri tanzania mu
alo
eee ndabahamagaye ndi muri tanzania mu nkambi ya ndoto y'impunzi ego mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro muterera
ikibazo ndagifise kandi n'icyiyumviro nterera ndagifise yego
ikibazo ndagifise n'icyiyumviro cyose ntera ndagifise
yego gishikirize
icyiyumviro nashaka guterera muri iki gihe urabona urwaruka ni rwinshi kandi urwaruka nibwo kazuza k'uburundi mu gihe hariho kazuza k'uburundi twasaba nk'uyu nk'uyu mutumire twamaze kuronka hano ku iradiyo ijwi rya amerika yuko yoza araraba ikibazo kiri mu rwaruka na ndetse nimba bishoboka yuko yoza arashika nko nko kuntu uzira akaraba nk'abantu boza barashika mu nuzira mu makomine hagati no mu ntara kubera hari aho usanga intara cyangwa amakomine rwaruka udashaka kuronka izo nyigisho zakazoza k'igihugu cyacu
murakoze
ikiyumvira cye nari sisitemu ikibazo ufise yego
none nashaka ndamubaze none nk'impunzi ziba zarahunze zitari muri ico gihugu izo nyigisho zitegezwa kuzironka gute ko badashobora bataronka kubigisha ukungene bazitegezwa kubungabunga igihugu cabo akabazo kagira kabiri none nko mu nta nko mu makomine canke ku mitumba kabo bantu bashaka kuza barigisha urwaruka ukungene bagiye kwikora muri kazoza kusa katabahari none bazoboneka gute kugira bakwiragire kugira umuntu wese agenda aramenya akazoza kiwe ukungene akwiye gutegura ubuzima bwiwiwe n'igihugu ciwe avukamwo
murakoze reka mumwishure diodone
ego ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho dutanga mu ishyirahamwe ryacu rya new generation turagerageza uburyo bwose bwo gukoresha uburyo butuma tumana kw'amakuru butuma ibyiyumviro dufite bishobora gushikira urwaruka rutari ruke haba ari mu hagati mu gihugu cyangwa abari hanze y'igihugu abari hanze y'igihugu naho bagenda ku bumenyi mukarondera kuri google new generation burundi urashobora kubona ari site internet cyangwa ari facebook cyangwa uburyo bwose butandukanye ukatwandikira tukaraba yuko dushobora gufashanya mu byiyumviro bitandukanye n'ibyigwa bimwe bimwe turagaragaza kubishyira aho abandi bashobora kubikurikirana aho baba ari hose ariko cyane cyane mu gihugu hagati dusanzwe dufite imigwi dukorana n'uvuga amakurebe ya new generation ego nitwokwira igihugu cyose ntibyoroshe ko arandi mashyirahamwe ariko arabikora ariko turakorera mu ntara zitari zikeyi no mu makomini atari make no mu mashuri yisumbuye n'ubu mu minsi heze twari dufite kunagura kw'abarongozi b'ayo makurebe yacu bava mu mico itandukanye y'igihugu ry'igihugu ni ishyirahamwe ryacu tugerageza gukorera hose aho dushoboye gushika mugabo ntitubishobora kubera rimwe rimwe uburyo butaba butworoheye ku bw'ibyo rero umuntu aba akeneye amakuru atwandikiye kuri imeri hariho igisata gishinzwe kumenyesha amakuru kiba gifasha uguharuka rugomba gukurikira inyigisho cyangwa abadutumiye bagomba kwiga kuri ibyo nk'ubu turakorana n'amashyirahamwe yandi atandukanye abasikuti n'ahandi tubigisha ibijyanye no kuba imboneza cyangwa leadership ni ibikorwa dukora iyo badutumiye rero nk'abadutumiye batanguye bateguye inyigisho turagenda tukazibashikiriza abandi nabo bakaza amakurebe yacu ya new generation aho dukorera mu gihugu hagati ariko kandi no mu buhinga bw'utumatumanako amakuru mu gihe tuba turiko turigisha cyane cyane ibijyanye no kuba imboneza cyangwa ingene umwe wese yashobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe kuri yambajije aho dukorera dukorera kuri avenue du large mu kinindo hafi y'ihoteli yitwa royal palace umuntu ahashitse aca abona icyapa cyerekana ishyirahamwe rya new generation aho niho dukorera iminsi yose aba ariho abantu biteguye kwakira abaje gutanga ibyiyumviro canke abo bana tuba two turafasha n'urundi rwaruka tuba two turafasha
eric araduteye akama eric uratwumva
ndabumva ego watubwire n'izina mpamagaye uri
yewe nitwa eric mpamagaye ndi mu gihugu cya kongo ego mufise akabazo cyangwa intererano
yewe ikibazo nari mfise ku baserukira new generation akabazo ka mbere nari mfise nagomba kumubaza nagomba kumubaza baba bategura iki mu gihe politiki y'igihugu cy'uburundi tubona yuko bariko baregeranya abana bari mu ibarabara bakabegeranya ku nguvu babajyana nk'ishyirahamwe n'igenesheni risanzwe riharanira agateka k'abana bari mu ibarabara nta migambi igihe bari rifise ryo kugira ryegere bajya abana ribabaza igituma baragiye mu ibarabara nabo nyine kugira ngo babe mu bandi bashobora kuyegerezwa nk'uko byari bisanzwe byiyegereza abandi bana
murakoze intererano nabaye yifise alo yego nagomba kubaza none amahiganwa yama yitaba yama yitaba amahiganwa y'inkino gusa nta bindi bintu rihora ryitaba nko nk'ibintu bishobora gutuma abana bagenda kurata ubwenge baba bafise nk'amakuru aba ahuza abana bo ku isi kugira ngo twumve ibikorwa bya nidiresheni ukuntu byama bigenda bite
reka ikindi kibazo naribise nacyo ko numva rimaze imyaka mirongo ibiri riko ryoba rikorera mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa mu gihugu hagati naho nyine ryoba rifise ibigo by'abana ryoba ryarakiriye rifasha mu buryo bwo kwiga no mu buryo bwo kubaho
murakoze reka abishure mu mwishure diyodone
ego urakoze ku bijyanye n'ishyirahamwe ryacu turabya cyane kuri kino kibazo cy'abana begeranywa kugira ngo bave mu ibarabara icyo twe tugerageza gukora turegera abariko barabikora kugira ngo tubabaze ingano ariko barabikora rimwe rimwe tugashobora gufasha hariho nk'abana bamwe bamwe usanga ko tuba tusanzwe tubamenyereye mu bikorwa dukorera mu ibarabara kuko turakora n'ibikorwa dukorera abakiri mu ibarabara tukabasangayo tugakorana tuba tubazi benshi tuba tuzi amakuru yabo ko nk'iyo hagize abagira n'ingorane tubaza guhamagara ubundi baje kuduhamagara umwana yitabye imana kugira ngo tuze kumufuba ibintu nk'ibyo rero usanga iyo tumenye amakuru y'ingene ko biragenda leta iriko irabikora turagerageza gufasha ugasanga rimwe rimwe turavuganye n'abari mu bishinzwe umutekano bakaba batuhereza bakatubwira bati nimudufashe kuraba ingene bosubira iwabo turamaze kubikora rimwe rimwe iyo dushoboye kuronka umwanya wo kushobora kubivugana ariko kandi nugerageza gusaba kugira ngo abana ntihasange hariho abana bahohotewe turagaragaza aho dushoboye aho tugeza tuvuga ngo tubishobora muri rusange ariko aho tugeza cyane cyane mu gisagara cya bujumbura baratworohereza ajyanye umutekano kugira ngo dushobore gufashanya mu gusubiza abana muhira iwabo ikindi nacyo ni uko mu byifuzo uko icyo kibazo kijyanye n'uko dukorera hagati mu gihugu namaze kwivuga mugabo kubera ko tudafite ibigo byinshi byo gufasha abana n'uburyo bwinshi bwo kubarera ntibyoroshe aho dukorera mu makirebe yacu ya new generation aho duhuza urwaruka rutari n'abana mu ibarabara mu makomine atandukanye y'igihugu aho dusanzwe ufise nk'aho uri muri congo mu gatumba turafite club ya new generation ikomeye neza ubundi twahorayo mu mafarumasi tuba turagirana n'abajene bari muri iyo club tuba turi mu mice itandukanye aho tugerageza guhuza urwaruka rutandukanye rero nuvuga nti mu bijyanye n'ibyo tugerageza gukora ntidushobora kuvuga ngo twakushobora ibibazo byose ngo tubitorere umunsi ariko ababizi amatsiko ubona ko tumaze gukora ibitari bike mu bijyanye no gutegura akaza keza kugwaruka mu guhiganwa uyu munsi turacari mu by'umupira cyane no gunonora imitsi byo tuya jeze olympique twaragiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri brezil mu bijyanye no guhiganwa mu kwiruka aho twatahanye imidari itatu y'inzahabu mu bijyanye no kwirukanka no gutera gutera amapfa na javero hanyuma bamwe mu bana babiri mu bana tureze muri generation baragiye mu bwongereza kumara igihe bari kubara n'ubundi rwaruka biga ururimi rw'icyongereza mu gisagara cya cambridge ariko kandi bagaragaza kwiyumvira hamwe ingene bogira icyo baterereye mu kugira ngo ikibazo cy'abana bamwe baragitorega umuti mu bice bitandukanye byo ku isi rero turagerageza rwaruka abana bari muri generation bariga ibijyanye n'ubuhinga bwo gukoresha amawotateur kugira ngo bashobore kureba ko bashobora kwideveropa mu bindi bashobora kugenda guhiganwa n'abandi ariko gushika ubu tumaze kubikora mu bijyanye n'umupira hamwe no kwiruka gusa
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite guillaume guillaume uratwumva
ndabumva yego watubwira irindi zina n'aho hamagaye uri
ndashimiye guillaume ndi bujumbura ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera
ufite ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire
yego
ikibazo twari dufite twebwe nk'ubu ngo icumbi ibyo bakora ko ari byiza kandi byiza bisemeye kandi urumva iyo ishyiramo ryabo rimaze gutera imbere kabisa turesitasiyo none nk'abo baba bakeneye kugira ngo babaronke cyangwa batange izo nyigisho hariho abana benshi nk'ubu bari mu ibarabara badafite iyo bajya badafite iyo bakira uyu munsi barimo barabirukanka nk'abapolisi kubera irya ngingo iheruka gufatwa na leta nabo rero babuze bajya n'iyo bapfa ubu barara mu makanevu ese abo bana bazoca bababande ko tumva hari amashyirahamwe nk'ayo aguma bayo bakira kandi leta nayo itarimo irabakira ikibazo dufite n'icyo murakoze murakoze mumwishure
tujye dukorera mu kinindo kuri avenue de large iruhande y'ihoteli ya palasi ariko kandi nshobora kubamenyesha ikintu kimwe na twebwe ntidufite uburyo ushobora gutora inyinshi ibibazo byose turaterera mu byiyumviro tugafasha abana biba byihutirwa cyane ko bafashwa kubera ko hari abo usanga ari batoye gusumba abandi ntitwoca tuvuga ngo ejo mu gitondo abantu bose bahuye n'umwana mwibara baramuzane mu ishyirahamwe iwacu ngo tutorera inyinshi y'ikibazo ariko iyo bamuzanye cyangwa dusanze ko byihutirwa tukaba dufite uburyo bwo kubikora turabikora iyo tutabishoboye turafite andi mashyirahamwe asanzwe akorera ngaha ko twe twenyine dufasha abana baza mu ibarabara turaheza tukabazanira ayandi mashyirahamwe ko ashobora kudufasha ashobora kubakira ariko rero byihutirwa hari nk'umwana yakomeretse bagonze cyangwa umwana mutoya cyane yabuze iyo ajya kandi akiri muto rwose tukaba tubona ko twagerageza kuharondera cyangwa tukamufasha abantu bahetse twakura turafite telefone ya mirongo itandatu n'umunani ijana na mirongo umunani n'umunani ubusa ubusa ubusa cyangwa sosantiwiti sankatroventi mire abashaka guhamagara kugira ngo tubahe impanuro cyangwa turungike abashinzwe ibikorwa bimwe kuza kuraba icyo kibazo n'ingano bashobora gufasha mu gutorera umuti ariko ahanini si icyo twohanura ni uko umuntu wese aho ageza mu byo ashoboye yofasha birababaje kandi biba biteye isoni kubona umwana imyaka itanu ine arara mu ibarabara mu gihe abantu bafise aho baryamye mu gihe abantu bafite uburyo bw'icyo bashobora kwifashisha ugasanga ejo mu gitondo ntitwamusanga yarakuze ari umusuma cyangwa atwara iki cyangwa kiriya ugasanga twarabigizemo uruhara kubera ko tutagize icyo dukoze mu gihe twari tubishoboye rero si ibyo by'ishyirahamwe gusa ndasubira gusaba kandi n'abari mu butegetsi bafite uburenganzira batwara amakomini atandukanye ko bogifatanya ikibazo gihambaye kugira ngo ntibareke abana ngo bagume bakurira mu ibarabara kuko ejo bazogorana usange bisabye uburyo bwinshi bwo bakurikirana kandi byari gusaba buke byo gushobora kubarera murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga aho turi ko tuvuga ku byerekeye gufasha abana muri rusange cyane cyane abana bo mu ibarabara bigigwa n'ishyirahamwe ridaharanira inyungu new generation riyobowe na nahimana diodone ikivugwa mwari mufise mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe mwaja na abo bana muri brezil cyari girizina ikivugo cyo muri uyu mwaka mu gihe mwitegurira kuja mu kwezi kuza muri Moscow mu burusiya ni nanje ndi n'agateka mwotubwira muri make ivyo vyivugo ico bisigura n'ikibitandukanye
ego ubwa mbere gira izina cyari ikivugo gishimikira cyane cyane kumenya yuko umwana naho aba mu ibarabara afise uburenganzira bwo kwitwa izina no kwitwa umwana nk'abandi atari uko bamufata nk'uko umenya yabyawe n'ibarabara ariko cyane cyane kugira ngo n'igihugu kimuhe uburenganzira bwo gushobora kwandikwa ashobore kwemezwa mu mategeko ikindi nacyo uburere muri kino gihe two dushimikira cyane cyane kuvuga ngo nandi n'agateka kugira ngo abantu ntibavame babona yuko umwana araye mu ibarabara umengo ni inkozi y'ikibi umengo ni umusuma umengo umuntu wese amwikeka nk'uko umengo ni igikoko ugasanga ntiyumva ko afite uburenganzira bw'undi wese afise ugasanga rimwe rimwe umuntu jisite kubera ko agiye kumusaba aramuhohoteye amufashe nabi ugasanga hari umuntu yibye muri aka gace kanaka gacafata bose n'umwana wo mw'ibarabara wese akamutwara ku mufunga kubera ko gusa atakarangamuntu afise kubera ko atafise umuryango aho aza kuryama ugasanga siwe yavyigize nawe yari kwifuza kubaho nk'abandi bose ariko kubera ko yisanze ari aho nko muri kino gihe uri kurarengana wakubaza watizana akarangamuntu ugasanga ntakufise ubwo nyine nshobora gucavuga ati umuntu n'inkozi y'ikibi canke yaba ariko arakora ibintu bitari byiza mu gihugu ariko ugasanga rimwe ni ukubera ko umwana yakuze arabura umwandikisha arabura ingenagiro nk'uburenganzira nk'ubw'abandi bose ku bw'ibyo rero bisaba yuko umuntu atohoza amaze kumva yuko umuntu arara mu ibarabara bakumva yuko afise uburenganzira kumbure naho biba bitari mu mpapuro ariko afise kubahirizwa agateka kiwe nk'uwundi muntu wese ibyo rero si mu burundi gusa iyo tugiye mu ihiganwa nk'iryo ntituba two turavuga ku gihugu c'iwacu gusa tuba turiko turavuga ku isi yose uko ibibazo biba biriko birakoreka no mu bindi bice kumbure hari ahandi binakoreka cane gusumba iwacu rero ku bw'ivyo tuba tugiye gutanga ico civugo ngo abandi bose bacumve bamenye ko uwo mwana siwe yavyigize akeneye kubahirizwa akeneye gufashwa muri ubwo buzima arimwo ntamufate nk'igikoko nk'udafite uburenganzira nk'ubw'abantu
naho muri icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe haba iryo koraniro haheze igikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara kirangiye iryo koraniro ryaravuyemo urwandiko rwashikirijwe ishyirahamwe mpuzamakungu onu urwo rwandiko rugeze he n'ikihe rwashaka gushyikako
na navuze mu ntango y'uko ubu rwandiko twaragiye kurushikiriza jewe n'undi yaserukira ishyirahamwe rye muri brezil rifasha abana twagiye geneve turaronka akajya gushobora kuvuga imbere y'inama ishinzwe agateka akazina muntu dushikiriza urwo rwaruka ruvuye muri icyo cegeranyo cy'abo bana bari bashikirije niho haciye havamwo rero novyita itegeko canke itegeko ryunganira irindi tegeko ry'agateka gahabwa abana icyo twita general comments rivuga yuko rivuga mu buryo bwiharije yuko abana bamwe barabara tubafata nk'abana bagowe gusa muri rusange kubera ko hariho itegeko rifasha abana abo bita venerable cyangwa abana bafite ingorane ugasanga ntibatahura yuko umwana amaze umwaka cyangwa ibiri aba mu ibarabara afite kamere kandi katari cyo kimwe n'undi mwana wese w'imfubyi cyangwa afite ingorane ndabaha akarorero mu buryo bwo kwiyumvira ko umwana aba mu ibarabara iyo ufashe umwana amaze imyaka itatu aba mu ibarabara ukibaza ko icyo bamufasha ari ukumuha icumba aryamamwo ukamwinjiza mu cyumba cugara ngo aryamemwo iryo joro ryose ntasinzira kubera ko mu byiyumviro byiwe ntamenyereye kuba ahantu hugaye ugasanga rero kugira ngo umuzane kunezererwa icyo cyumba ubanza kugira icyo ukoze kugira ngo umuzane guhindura ingene yiyumviye rero wasanga hariho ibikorwa bikorwa haba n'amaleta cyangwa amashyirahamwe byo kwihutira gutora inyishu gufasha abana mu ibarabara ariko batiyumviriye ibyo abo bana bahuye nabyo muri iyo myaka yose kugira ngo babafashe kubanza gukira rero iryo tegeko rero ryari itegeko riza kugira ngo risigurire abashinzwe gufasha abana baba mu ibarabara cyangwa bazaba mu ibarabara yuko bakwiye kubafata mu buryo bwihariye ntibafate gusa nk'abana bafite ingorane gusa muri rusange nk'abandi bose ariko babitwararike mu buryo bwihariye rero iryo tegeko ryarasohotse iyo genero komenti yarasohotse umwaka uheze ubu rero tuba tugerageza gufashanya n'andi mashyirahamwe kugira ngo ushikire amaleta amashyirahamwe batangure kuyi- kuyi- eh, gukora bahagaze ku co eh, ku cashize ko muri iyo muri iyo muri izo ngingo ego mwa mu mabanga mujejwe kuyobora ishyirahamwe new generation mwaratembeye mu bice bitandukanye byo ku isi mwitegereje mubona ikibazo cerekeye abana na cyane cyane abana bo mw'ibarabara cyarahagurikiwe bihagije mu makungu muri iki gihe
Ah, ni iki- ni ikibazo ah, mu myaka nk'itanu iheze kitavugwa Ah, amashyirahamwe yaragerageza kubikora ah, mu bi- mu bice bitandukanye mu bihugu byabo ariko nta bikorwa mpuzamakungu byari bihari Ah, nicyo gituma rero urabye muri iyi myaka duhereye kuri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru ayandi manama mpuzamakungu atangiye kuba Ah, biratanguye kuvugwa cyane ku buryo ah, hashyizweho n'umunsi ah, wo kwibuka abana ah, baba mu ibarabara ah, mugabo utaramenyekana cyane rwose Ah, twibaza yuko uko iminsi ziragenda icyo kibazo kizohagurukirwa kigatorerwa umunsi cyane cyane kubera ko cyahinduye ingene abantu bakibona abantu bari bazi yuko abana bamwe barabara ni ingorane kubafasha gusa kugira ngo twirinde ingorane ariko ubu barabonye yuko abo bana bafite iki- akamaro bashobora kugira icyo bamariye igihugu bashobora gutera iteka ah, imiryango yabo aho baje bava ubw'ibyo rero ah, kiriho kiravugwa cyane muri iyi myaka itatu ine itanu iheze biciye cyane cyane kuri iryo kuri iyo mahiganwa ariko kandi tumaze kubona n'ingingo zitangura gufatwa mu ma leta atandukanye mu mashyirahamwe atandukanye ah, biriko biratuma abo bana bafashwa n'ingoga gusumba uko byahora kera
mwatangaje ko mumaze eh, gusohora singombye kuvuga kwirukana abo mumaze gufasha bamaze ku- ku- kwiteza imbere mu mugambi mu- mufise wo gutuma baba imboneza bakiteza imbere abangana barenga amajana atandatu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ivyo bitegiri birabashimisha canke mutegekanya no gukora kurushiriza kugira muronke ibitegiri birengeyeho
Ah, ivyo bitigiri ntibishobora kudushimisha mu gihe akiriha abana bo mw'ibarabara kuko twebwe icyifuzo nyamukuru n'intumbero nyamukuru dufise ni uko icyo gikorwa twogira umunsi umwe tuta- tutakigikora atari kubera ko tuzoba tudashaka gufasha abana mugabo kubera ko ati abana bazoba bakihari barara mw'ibarabara ntitunezerewe kuzoba abantu babandanya imyaka mirongo ibiri mirongo itatu dufasha abana bamwibarabara kubera ko ah, tutashoboye hatashoboye gufatwa ingingo zotuma badasubira kuja mu ibarabara rero ah, igihe tutarashobora kubona icyo kibazo gitoreye umunsi muri rusange ah, ntituravuga ngo zego biradushimisha kubera ko twarakoze mu buryo buke twari dufise ariko kandi hatariho byinshi byo gukora intumbero yacu ni uko umunsi umwe twokugara ibigo byose turavuga tuti ah, nta bana tugifite tugiye gukorera mu abantu ntabo dusangayo dusanga baratashe bose baba mu miryango ku bw'ibyo niho tuzonezerwa ko tuba twashyizeho ikintu gifatika ibyo rero nabyo tuzobitorera imiti twenyene bisaba gukorwa n'imigwi itandukanye intumbero yacu nyamukuru ni uko ata mwana akwiye kuba mw'ibarabara umwana ari mw'ibarabara akararaho ahantu hari abantu bakuze n'imiryango ni igitutsi ku muryango ni igitutsi ku eh, mu kibano ni igitutsi ma- muri ako gace kanaka barimwo no mu- no mu buryo bw'igihugu muri rusange ubw'ibyo rero ni ikibazo umunsi kizoterega umuti tukabona nk'uko hari ibihugu ugendamwo vya- biteye imbere vyabura ugasanga yego bariho mugabo ah, ni bake cane kubera ko bagerageje gutora inyishu ibibazo vyatuma baja mw'ibarabara nitwabona ivyo tubishitseko tuzoheza tuvuge tuti aha naho turashobora kuruka tugakora ibindi abo bana mufasha bagizwe n'ibitsina bitandukanye
ego turafise abakobwa n'abahungu ah, bashaka hafi no kungana mu bice ah, vy'abari mu ishirahamwe
Eh, mu kurangiza eh, ni- ni ubuhe butumwa nikiye mutoba mwaronse akanya kuko uvuga mwoshikiriza bariko baratwumviriza
Ah, ico ubutumwa dushaka gushikiriza ni uko hari ivyizigiro mu burundi hari ivyizigiro ku muntu wese bariko arasa nk'uko umengo yihebuye yatawe yibagiwe umuntu ashobora kuba ariko araca mu ngorane akabona umengo ni zinini cane ico bibaza rero umwana w'imyaka itanu atazi muri ino mvura iriko iragwa i bujumbura atazi aho aryama atazi ivyo aza gufungura ku mugoroba ariko ejo mu gitondo ugasanga imana iramushoboje arabivuyemwo arabaye umuntu arayiteje imbere arafashije umuryango nico gituma ata muntu yotakaza ivyizigiro ku giti ciwe nico gituma tutotakaza ivyizigiro no mu gihugu muri rusange igihe kumbure ah, tuba turiko turagerageza ugasanga hari ibintu bitaragenda neza cane ugasanga ah, kumbure ubugwaruka nk'uko bavuga bose ntibafise ubuzi canke ntibariko bariteza imbere mu buryo bumwe canke ubundi ni uko bishoboka iyo abantu bashize inguvu hamwe ah,
mutubabarire umutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone turiko tuvuga ku vyerekeye ikibazo eh, c'abana bo mw'ibarabara Ah, turiko tuvugana n'umutumire wacu Nahimana Diodone ayoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abo bana bo mw'ibarabara abana muri rusangi ngabona cyane cyane abana bo mw'ibarabara kugira bashobore kwiteza imbere mu buzima bwabo bakaba batanguye iryo shirahamwe ryabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani iryo shirahamwe rikaba rero nk'uko tubivuze rishimikira ku vyerekeye gufasha abana bo mw'ibarabara Eh, mu ntu- hanyuma rero eh, tushimiye rero umutumire wacu eh, Nahimana Diodone kuba eh, yitavye akamo twamuteye eh, ikiganiro twa- tubafitiye uno munsi kikaba kigarukiye ngaha turamushimiye rero eh, Diodone Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana muri rusangi na cane cane abana bo mw'ibarabara mu Burundi Eh, dushimiye rero namwe mwese mwaduteze amatwi abashoboye kuduhamagara bakadutera akamo bagashikiriza ivyiyumviro bagashikiriza bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro mwari kumwe nanje fite niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mu- dukurikirana mu biganiro byacu biri imbere
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika